radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba muri kumwe na venuste nshimiyimana duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi uburusiya bwohereje abasirikare magana abiri muri gine ekwatoriyale mu byumweru bishize bajyanywe no kurinda perezida w'icyo gihugu teodoro obiangema abavuganye n'ibiro ntaramakuru reuters bavuze ko abo basirikare bazaha inyigisho abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu mu mijyi ibiri ubwo aheruka mu rugendo i moscou mu kwezi kwa cyenda gushize perezida obiang yashimiye mugenzi we vladimir putin kuba yarohereje abo basirikare mu rwego rwo kongerera gine ekwatoriyale uburyo bwo kwirinda rusiya es un socio traditional y estratégico de Guinea Equatorial.
Birumvikana Uburusiya busanzwe ari ubufatanyabikorwa n'umugabane wa Afurika na Guinea Equatorial. Ntitugomba kwibagirwa ko Uburusiya bwagize uruhare mu gufasha ibihugu bya Afurika kurwanira ubwisanzure n'ubwigenge. Uru rugamba ntirugomba kwibagirana. Mu myaka mike ishize Uburusiya bwohereje abasirikare ibihumbi mu mutwe wa Wagner mu bihugu bya Mali na Centre Afurika. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko yizeye ko intambara n'Uburusiya izarangira vuba Donald Trump namara kugera ku butegetsi.
З політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий Дім, uhereye ku buryo ubutegetsi bushya bw'amerika bubibona intambara izarangira vuba tuzakora ibyo tugomba byose kandi trump twaganiriye neza mu kwezi kwa cyenda zelenski yongeyeho ko azajya yivuganira ubwe na perezida trump atagombye kumutumaho intumwa yavuze kandi ko ibintu byifashe nabi ku rugamba mu burasirazuba bw'igihugu cye aho ingabo z'uburusiya zikomeje gutsimbura iza ukraine mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujya no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu wa akadomo ko mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri aroba zevewa radiyo yacu mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika urukiko rw'i paris mu bufaransa rushinzwe gukemura impaka hagati y'abaturage na leta tribunal administratif de paris mu gifaransa rwaciye iteka kuri uyu wa kane ko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza ku bufatanyacyaha bwa guverinoma y'ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda toma kamirindi ikirego cyaturutse ku bantu makumyabiri n'umwe ku giti cyabo n'amashyirahamwe abiri yitwa rwanda avenir na collectif de parti civile pour le rwanda bagitanze mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu magambo yabo bwite bavuga ko leta y'ubufaransa yafashije guverinoma y'abajenosideri y'u rwanda kurimbura abatutsi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane by'umwihariko kuko leta y'ubufaransa itigeze isesa amasezerano y'ubutabarane bwa gisirikare yari ifitanye na leta y'u rwanda kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu abarega bavuga kandi ko guverinoma y'ubufaransa yayobeje ubutumwa bw'ingabo za turquoise aho kuba ingabo z'amahoro ahubwo zitererana abasivili b'abatutsi by'umwihariko abo mu bisesero ubutumwa bw'ingabo za turquoise bwemejwe n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi zari ziganjemo cyane cyane abasirikare b'ubufaransa ni nabwo bwayoboye ibikorwa byose bya turquoise abareze basaba indishyi z'akababaro zigera ku madolari miliyoni magana atanu na mirongo ine urukiko rwatangiye gusuzuma iki kirego ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa cumi gushize ejo rero rwavuze ko ibyo ubufaransa bwakoze mu rwanda ari byo gutera inkunga guverinoma yarwo kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane no kohereza turquoise byinjira mu bikorwa mpuzamubano mpuzamahanga by'ubufaransa mu rwanda no muri loni rwanzuye ruvuga ko kubera imiterere y'ibi bikorwa bidashobora kuregerwa uru rukiko ruhamya rero ko rudafite ububasha bwo kuburanisha ikirego abareze batangaje ko batabyishimiye basobanura ko bazajurira ibyemezo by'urukiko rushinzwe gukemura impaka hagati y'abaturage na leta rw'ipari bijuririrwa mu rukiko rw'ubujurire narwo rushinzwe gukemura impaka hagati y'abaturage na leta rw'ipari mu bufaransa urakoze toma kamirindi abagize ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta kuri uyu wa gatanu bakoze imyigaragambyo y'ibaku umurwa mukuru wa azerbaijan imbere y'inama mpuzamahanga w'umuryango w'abibumbye ku mihindagurikire y'ibihe bamaganaga ko yakiriye abafite inganda zikora ibikomoka kuri peteroli timuharisi ishimwe of an international elite. Is that justice?
ntabwo abigaragambije bagize umubare munini ariko bakoze ku buryo ijwi ryabo ryumvikanisha ko ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere ari icya buri wese aba bigaragambirije imbere y'ahabera ibiganiro by'umuryango w'abibumbye bazanye inzoka nini cyane iri mu ishusho y'igipurizo bazenguruka imbere y'ahabera ibiganiro bayikoreye uyu witwa david tong wo mu itsinda ry'abantu baharanira ko ibintu bihinduka ku rwego mpuzamahanga afite igisobanuro cy'inzoka I came up with the snake as a vivid metaphor for the baje n'inzoka nk'ikigereranyo cyo kubeshya imyitwarire y'inyamaswa turimo kubona ku bantu bakomeye bavuga ariko ijyana mu bijyanye na peteroli ni nk'uko wafata abantu bameze nk'abo ukora itabi ukabajyana mu biganiro byo kurwanya kanseri y'ibihaha co-lobbyists at a conference on lung cancer.
kuba hari inyungu z'abafite inganda z'ibikomoka kuri peteroli gaze n'amabuye y'agaciro bimaze igihe hari ibintu bikurura impaka mu biganiro by'imihindagurikire y'ikirere kuri iki kibazo ikindi cyumvikanye nk'igiteye urujijo ni ishyirwaho rya sultani al jabel wo muri leta za emira z'abarabu watorewe kuba umuyobozi w'ibiganiro by'umwaka ushize kandi yari umuyobozi w'ikigo gikora ibikomoka kuri peteroli undi wumvikanishije ijwi rye ni berbe bakumuzi wavuze ko tutari dukwiye kuba duterwa n'imyuzure We cannot rely on fulfilling energy access ntidushobora across the kwishingikiriza ku African kugera ku continent ngufu on the ku mugabane wa basis of oil and afurika gas, dukoresheje on the basis peteroli of na gaze creating a God mu by'ukuri ntabwo imana ishaka ko twicwa n'amapfa nta n'ubwo imana yifuza ko tugerwaho n'imyuzure kandi ibyo byose ni ingaruka z'imihindukire y'ibihe ziterwa n'ingaruka zikoreshwa n'ibikomoka kuri peteroli shocks perpetuated by the fossil fuel industry.
ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere biravuga ko bikeneye nibura miliyari imwe y'amadolari y'amerika kugira ngo byirinde ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere kandi bisohoze ibyo byiyemeje byo kugabanya ibyuka bigihumanya ikindi kibazo cyakumvikana nk'igihangayikishije ni icy'uruhare amerika izagira mu bikorwa byo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere n'ingengo y'imari nyuma y'uko donald trump agarutse ku butegetsi mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha
urakoze timu harisi ishimwe mukomeje kumva naryo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku kiganiro bungabunga ubuzima mugezweho na eugene mukankushi
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turasobanukirwa ibitera indwara y'ukubyimba kw'inkovu izwi nka keroyide ndetse n'ingaruka zayo tunarebere hamwe icyakorwa mu kuvura iyi ndwara y'uruhu ikunze kwirengagizwa muganga patrick musimbuzi ndabasuhuje deogenia mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri ikiganiro bungabunga ubuzima keroyide ni imikurire mu buryo buhoraho bw'ingiramubiri z'ahari inkovu zirenga ku mubiri usanzwe nyuma yo kugira igikomere cyangwa se ububyimbirwe bw'uruhu ni indwara y'uruhu ikunze kuboneka yibasira abantu babarirwa muri za miliyoni ku isi ariko kandi ikunze gukerenswa bitandukanye n'inkovu zisanzwe keroyide zo zikomeza gukura rimwe na rimwe na nyuma y'imyaka myinshi igikomere cyateye iyo nkovu cyarakize nubwo umuntu uwo ari we wese ashobora kurwara kiroyide inzobere zivuga ko abantu b'uruhu rwirabura bakunze kwibasirwa cyane n'iyi ndwara ibiyigira ikibazo gikomeye mu batuye afurika uku gukura kudasanzwe kw'ahari inkovu akenshi bitewe no kudasobanukirwa no kutabyivuza bishobora kugira ingaruka zikomeye ku barwayi haba ku mubiri no mu byiyumvo
uburwayi bw'inkovu bwa keroyide buriganje cyane mu banyafurika abanyaziya n'abafite inkomoko muri amerika y'amajyepfo kandi bukunze kugaragara cyane ko uruhu rwirabura inshuro cumi n'eshanu ugereranyije n'abandi bantu kebe arwaye indwara yitwa keroyide ni indwara y'uruhu iterwa no gukira nabi kw'ibisebe nyuma yo gukomereka
maze gukura nibwo nabonaga ibintu bibyimbye mu gatuza bitangira kundya uko nagendaga mbishima niko byarushagaho kubyimba
i bamako indwara nk'izo zivurirwa mu bitaro simpa sante clinic dr bakari simpala muganga w'indwara z'uruhu arasobanura impamvu iyi ndwara yiganje mu barwayi yakira Les keloïdes, quand même, il euh, y a beaucoup de keloïdes quand même que nous voyons en consultation.
tubona abarwayi ba keroyide mu isuzumiro aba ni abantu akenshi baba basanganywe ibyago byinshi byo kuyirwara usanga hari ababa bafite ababyeyi barwaye iyi ndwara ikigero cy'abarwayi kiri hagati ya rimwe na gatanu ku ijana by'abarwayi twakira
kebe avuga ko amaze hafi imyaka ibiri yivuza iyi ndwara kandi ko hari abandi bo mu muryango we bayirwaye
mu muryango wanjye hari mushiki wanjye urwaye indwara nk'iyi yaje kwivuriza i Bamako hanyuma aza koroherwa arataha ariko numva ko uburwayi bwongeye kugaruka
muri mali abaganga b'indwara z'uruhu bamaze igihe bavura keroyide bifashishije uburyo bunyuranye nk'imiti ya politikosteroyide iterwa mu nshinge ukubagwa se n'indi miti igabanya ibyago byo kuba ubu burwayi bwakongera kugaruka icyakora n'ubundi buryo bw'ubuvuzi ubu bwatangiye kuhaboneka nk'uko muganga simpala abivuga
imirasire ishobora gukoreshwa ni uburyo bwinshi mu gihugu cyacu ariko ubuhari bubasha kugabanya ukubyimba kw'inkovu hari n'ubwa kemoterapi turimo gutangira kumenya kandi byagaragaye ko butanga umusaruro inzobere zivuga ko uburwayi bw'inkovu bwa keroyide butangiza ubuzima ku mubiri w'umurwayi ariko bushobora gutera ihungabana mu bijyanye n'amarangamutima bakavuga ko no kubwisuzumisha no kubwivuza hakiri kare byafasha indi mbogamizi muri mari ishingiye ku muco bamwe basanisha inkovu n'umuvumo
muganga patrick musinguzi ni umuganga w'indwara z'uruhu ku bitaro bikuru bya murago akaba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuvuzi bw'indwara z'uruhu n'izandurira mu mibonano mpuzabitsina muri uganda aradusobanurira icyo kiroyide ari cyo anadusangize ubuhamya ku buvuzi bwayo The definition of a keloid is an enlarged scar.
igisobanuro cya keroyide ni ukwaguka kw'inkovu ikarenga imbibi z'ahoze igikomere bitandukanye n'inkovu yabyimbye ariko ntirenge imbibi byo twita hypertrophique nabyo ni inkovu iba yarabyimbye ariko byose keroyide gusa byombi ni ukwaguka kw'inkovu gusa inkovu ya hypertrophique ishobora kwikiza ubwayo mu gihe kuri keroyide bidashoboka nibwira ko impamvu ishobora guturuka ku bitugize ibitugize twebwe abantu b'uruhu rwirabura ibyo ni imisemburo ya melanine iyo niyo ntandaro impamvu tuyifite ntawe ubizi ubushakashatsi bwasanze tugira uku kubyimba kw'inkovu ahanini bitewe n'izo melanine dufite kubera ko zikurura ubushyuhe inkovu igumye mu mbibi z'ahahoze igikomere ikabyimba gatoya tubyita ko ari hypertrophique ariko igomba kuba rwose itarenze imbago za cya gikomere cyayiteye itandukaniro hagati yayo na keroyide ni uko keroyide yo inkovi kuri karenga imbago za cya gikomere keroyide mbere na mbere ziragoye cyane kuzivura burundu cyangwa se neza inama dutanga ni uko mu gihe inkovu itabyimbye ngo ibe nini cyane twakoresha imiti gakondo yitwa steroyide mu kugerageza kuyigabanya cyangwa kugabanya ingano yayo mu gihe ari nini naho inama ni uko wahitamo kwibagisha noneho nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri ugakurikizaho ubuvuzi bwo kwishiririza hakoreshejwe imirasire cyangwa se rimwe na rimwe ukifashisha umuti uterwa mu rushinge ubutumwa natanga ni uko mu gihe ufite inkovu wumva ikubangamiye byaba byiza ugiye kwisuzumisha hakiri kare abarwayi bashobora kwibwira ko iyo ari indwara isuzumirwa mu giturage hari n'abantu bashobora gukeka ko ari kanseri y'uruhu uburwayi bw'inkovu bwa keroyide si kanseri y'uruhu kandi ubushakashatsi bugaragaza ko budakunze no kuvamo kanseri bushobora kuvurwa n'ababihugukiwe inkovu ikagabanuka kabone n'ubwo umubiri utakongera gusubirana nk'uko hahoze ubutumwa bwanjye rero ni uko niba urwaye keroyide ugomba gushaka inama z'ubuvuzi ku babihugukiwe cyangwa se ku mukozi w'ubuvuzi wakuyobora inzira iboneye wacamo
twasabye abadukurikira kudusangiza ibitekerezo byabo ku ndwara ya keroyide ndetse n'uburyo bwo kurushaho kwita ku barwayi b'indwara y'uruhu ibi ni bimwe mu bitekerezo bya bamwe mu batuye muri nigeria
nta bintu byinshi mu by'ukuri nyeziho gusa njya mbona abayirwaye nibwira ko abashinzwe ubuvuzi bakwiye kongera ubukangurambaga kugira ngo bifashe abantu kwirinda iyo ndwara cyangwa kuyivuza
keroyide si ikintu cyakwangiza ariko niba wumva bikubangamiye wakwegera umuganga cyangwa se ibitaro bikwegereye ukabwira muganga ikibazo ufite no kuza twe kubitubwira siko twese dusobanukiwe n'iyo ndwara nibwira ko atari abantu benshi basobanukiwe na keroyide bamwe bashobora kuba bazi iryo zina ariko batazi icyo bisobanuye
keroyide sinibwira ko hari uburyo yakwirindwa ariko nzi ko wenda uko mbyumva ikiyitera ari ikigero gikabije cya poroteyine mu mubiri urumva rero mu gihe wakomeretse cyangwa ibindi nkabyo ugomba kwirinda poroteyine nyinshi ntekereza ko keroyide yavurwa muri ubwo buryo nibwira ko abaganga nta kinini bayikoraho ntekereza ko hari imiti yihariye yo gusigaho akenshi aho ntuye bakunze gukoresha ubuki mu kugabanya ubwo burwayi
oya sinari bwigereye numva iyo ndwara sintekereza ko hari ubukangurambaga buhagije bubaye buhari nakabaye narayimenye
inkovu ni icyiciro gisanzwe cy'inzira y'imikirire y'umubiri izi ni zimwe mu ntambwe inzobere zo ku kigo meyo clinic cyo muri amerika zitangaho inama wakurikiza kugira ngo wirinde inkovu cyangwa ugabanye ugukura kwazo vuza ibikomere vuba bishoboka sukura bwangu ibikomere ibisebe cyangwa ubushye n'isabune yabugenewe ndetse n'amazi mu rwego rwo kugabanya ibyago by'uko hazamo ubwandu bwatuma inkovu irushaho kwiyongera sigaho imiti ya antibiyotike yabugenewe kugira ngo hakomeze guhehera kandi bitume hakira vuba pfuka ahakomeretse ukoresheje ibipfuko bibasha kurinda uruhu bikanihutisha gukira irinde gushishura cyangwa gushimashima ahari igisebe kwirema k'urukoko ku gisebe biri mu bigize urugendo rw'umubiri rwo gukira kubihungabanya rero bishobora gutinza gukira bikanongera ibyago byo kwaguka kw'inkovu mu gihe igikomere kimaze gukira no gufatana neza gukandakanda gahoro gahoro ahahoze igisebe bishobora kugabanya ukubyimba no gukomera kw'inkovu niba aho wakomeretse hageze imbere cyangwa se igisebe ari kinini biba byiza kujya kwa muganga umuryango w'abibumbye onu urimo kubaka imikoranire muri gahunda ya saza neza kuva mu bihumbi bibiri makumyabiri na rimwe kugeza mu wa bibiri na mirongo itatu muri iki gihe cy'imyaka icumi ishami rya onu ryita ku buzima wms hamwe n'andi mashami ya onu bazashyiraho uburyo burambye bwo guteza imbere imibereho mu bageze mu zabukuru imiryango yabo ndetse n'aho batuye muri afurika aho umubare w'abageze mu zabukuru urimo kwiyongera bwangu gahunda zo guteza imbere imisazire myiza iracyarimo imbogamizi ariko ni n'amahirwe ku iterambere ry'ubuvuzi bw'abageze mu zabukuru mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi ngingo twaganiriye na muganga salamo akrilu umuyobozi mukuru w'ibitaro first chiropractic clinic y'i addis abeba muri etiyopiya a lot of decades, aging has not been the forefront of healthcare, but it is the most important aspect of, especially for our continental resources, to have our nation, nation to be a healthy kuva mu myaka mirongo ishize gusaza si ikintu cyashyirwaga imbere mu bijyanye n'ubuvuzi ariko kandi ni ikintu cy'ingenzi cyane by'umwihariko ku bukungu bw'umugabane wacu kuba ibihugu byacu byagira uburyo bwo gusa neza uyu niwe mubiri rukumbi dufite kuva mu ntangiriro kugera ku iherezo none ni gute turimo kuwitaho gahunda zo gusaza neza zigomba gutangira uhereye abana bakiri bato mu mashuri abana bagatozwa gusobanukirwa umubiri wabo uko bagenda uko batekereza uko bavuga uko barya n'uko banywa bagatozwa kunywa amazi ahagije kugira ngo bazasaze neza navuga nk'umwana w'imyaka cumi n'itanu ukamubaza uti ni ibiki urimo kurya uranywa ibiki usinzira bingana iki mu matwi yawe wumva ibintu bisakuza bingana iki ibyo ni ibintu dukwiye gusobanukirwa buri kintu turya kigira ingaruka ku bo turi bo n'abo tuzababo unywa isukari ingana iki isukari irimo kutwica kuva kera ntibyakunze kujya bivugwa cyane mu ruhame ariko mu by'ukuri uko tunywa isukari nyinshi ni nako tuba turimo kunywa uburozi bwinshi intekerezo zacu zishobora kutubera umuti n'ikishi icyarimwe rero mureke turinde intekerezo zacu reka tuzirinde mu kureba ngo ni byitega amatwi kenshi n'iki dukora dusubiramo nkatekereza ko ibyo ari ibintu byadufasha kugira amasaziro meza wari uzi ko umubiri wacu wiyuburura ukaburizamo ubusaze niba tuwitondeye tukarya neza oh niba dukoze ka siporo ko kugenda si ngombwa kugenda cyane byaba kugenda byoroheje ariko bya buri munsi udutambwe duto duto duhozaho kurya neza ukanywa amazi menshi yewe na nyuma y'imyaka mirongo itandatu n'itanu umuntu wita ku buzima bwe ashobora kwiyubura umubiri we ugasubira inyuma ho imyaka makumyabiri mu miterere niba dufashe iminota icumi tukibyuka mu gitondo tukayikoresha mbere na mbere ku bijyanye n'imihumekere tugatuza umutima n'ubwonko bigahuza icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane umutima wanjye ugomba kwishimira impano y'ubuzima nkanywa n'amazi menshi tukubaha umubiri dufite kuko iyi niyo modoka izadutwara kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo none ni gute twigisha abana bacu kugenda bikwiye kurya neza kuva mu bwana bwabo kugira ngo nitumara kugera mu busaza ibyo dufite ubu bibe bigikora neza ku buryo abantu bavuga bati uzi ko afite umubiri wivura ubwawo nitwigisha abana kwiyitaho nitwigisha abantu kwiyitaho icyo kizaba ari igishoro mu ntangiriro bizatwara ikiguzi ariko bizatwungura by'agatangaza binyuze mu kugira igihugu gifite ubuzima bwiza
ikiganiro cyacu cya none ntaho tugisoreje ku zindi nkuru z'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi kumana n'ijwi ry'amerika unyuze ku muyoboro wa interineti wa eshatu akadomo radiyo tubewa akadomo komu naho utaha mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc tugeze ku mwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
aha mushingana raba hariya hirya taxi radi intebe tuve ngaho ni kombo taxi je noneho mbega amahirwe we turatomboye ahubwo fata isakoshi yawe shove bite ni sawa mama taxi yawe irashika ku mupaka yego niho ngiye karibu karibu muri kombo taxi murazi ko twari twabuze taxi ahantu hose erega ubungubu abashoferi benshi barese ibyo gutwara abagenzi kubera nyine ibiciro bya esanse bizamuka buri munsi buri munsi kandi kansubire ntino buri muntu ategedde buri muntu akimanye konti sente zarahindusemo gatoya ngwiki zarahinduse apu niba ari ariya amafaranga wanditse kuri kiriya cyapa ni ubusa njyewe ariyo nayakuba gatatu ukangeza ku muryango iwanjye imuhumuro kandi singire icyo mpomba ahubwo twagiye turakwishyura rwose ntugire ingorane shoferi bose banza witegereze neza tutaza guserera handitse makumyabiri n'eshanu si sente z'abantu mu rusange ni amadolari ngwiki uzi ko ayo yaba ari inshuro eshatu z'amafaranga twishyura mu mafaranga ya rusange wowe reka nta n'isoni ukatwishyuza ngo mu madorari ibyo bintu byaba ari ubujura mada ntayo namuha rwose bose bose biki si kizibu cyange kubanga sente bazongeza ucyurira kandi n'ikindi yewe mashaka ko mwese buri muntu wese abyumve neza tutaza guserera mu rugendo nyuma none turashobora kugenda cyangwa umwanya twatakaje ni muremure kuko tutagiye ubu nyene dusanga umupaka wugaye hoke nta kibazo niba mwese mwabyemeye twakomeza urugendo nta kibazo cyane umva umva rawa wapi nge ntabwo mbyemeye noneho nge ndambiye uburyo mwebwe abantu ba seruganda aho mugeze hose ubundi mutume ibintu bizamba Eh, Wa mugabo.
abantu bajyaga twigendera neza ku mafaranga make none ndebe nawe vyiyumvire eh? ubishire mu gaciro nawe ariko se mada ubu nge nsuba iwacu imuhumuro nsetse umfashe taxi ndataje by'amabura kindi nabishaka gasi nari naraje gushaka amaromuka intangahe rusange mbere ibintu byari bizima ariko haba abantu ba seruganda baje kuhaturira ibintu barabizambije ba- Ya, aho uri kurarenza urugero Ah.
twese ubuzima buratugoye mugabo si kubera abaseruganda ariko se mada uretse no gushaka kutwiba uyu mushoferi yihaye no kutwishyuza mu mafaranga y'abanyamahanga kugira ngo akunde atunyunyuze imitsi yacu ariko ubundi mwebwe abanyarusange mutegereje iki ngo mwirukane ino misumbwe yaje kunyunyuza amaraso yanyu hano i rusange habura iki koko ngo ki ibyo uri kuravuga ntibyumvikane na gato I- ikitumvikana ni iki, madam?
jewe ndabyemeza yuko ahantu hose ibiciro byaduze mugabo ntabwo bisa bisana n'aba banyamahanga ngo uvuge ngo abaseruganda nibo babiteye kwanza ibi bihuriye he n'uyu mushoferi aba bantu baje gusopanya no guteza akavuyo mu bukungu bwanyu ibi bintu yazanye byo kwishyuza amafaranga y'abanyamahanga ni ibintu byo kubasubiza inyuma biratubuza umutekano muri aka karere kandi twe twimire neza wa mugabo ariko se mada ibi bintu uretse ko nabikore ko basanzwe batuzira iyi ni igihamya itari kure yabonye ko hajemo umukira w'umunyamuhumuro eh, azamura rero rukarito rutampaye agaciro rwanditseho ngo amadorari aha ariko bose urambaza iki rwose Urambaza ni- niba utabyumva neza umbabarire tubahane kandi noba tuyagana kugendera mu motoka yange byaba bizokayivamo ukomeze kuntuka ariko ye ubwo rero urashaka kwigira marayika ese wabyemeye nemera iki emera ko utubonye ugahita uzamura igiciro ngo ubone uko utwigiriza aho nkana byemere se madamu natwe ntitwemere kugenda muri ino taxi ndetse n'abo tubona tubabuze kuyijyamo ngwino tuyivemo maze duhe ino somo uyu kimwamwanya wa seruganda
oya aho ntituri kumwe jewe ndagumamo umugorera uru rugendo nama narugize kandi aya mahera ndabizi bimaze igihe ahubwo vuga wowe ko utari ubizi kuko abandi bose barabizi yuko igiciro caduze kubera esanse yaduze nyamara wa mudamu washyira mu gaciro subiza ubwenge ku gihe uze twigire gushaka indi modoka ko imodoka zihari nyinshi kandi zitwarwa n'abantu b'inyangamugayo bakwaye amabandi ya ba seruganda tugende madamu Asha, Eh?
aho aho uri inywana sindimwo ahubwo bonne chance cyane rose amahiro ari bunkenere kubanga ye taxi esembi yo mupako kufuruma nta yindi ihari Ah, wavyumvise taxi ngo niyo ya nyuma kandi imi- imipaka urazi kwigira yugana uzi ko aribyo we Eh, bona chansi bona chansi ariko se mwakwitonda umva shofe mwinsiga shofe shofe yewe mwahagaze ariko tukavuga yewe
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba Kwenye radio Voix d'Amérique.
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na venuste nshimiye imana
ngo babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu eh. ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashirangabo k'amazima kano kurimbura ningero utizimba mu kirago nibutsinze amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi n'agakene ku bahungu ndi umugabo ye abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi idori ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba